ఇది నిజవి జామేరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo nabo bari bazanye ibintu bari babitekeye nka burya batekera impunzu twe twita ibishoboka kugira ngo bajya baja kubidandaza biboneka yuko ari impunzu bavuye kurangura uwo ni buramatari w'intara ya rumonge juvenal bigirimana avuga ku bantu bafatanye ibigwanisho mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira ku munsi wa kane iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi
mwaramutse fideli mwaramutse namwe mwumva ijwi rya amerika tuyahere ngaha muri amerika hillary clinton ahejeje kwemera k'umugaragaro mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokarate ririko ribera mu gisagara ca philadelphia ko agiye guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mugenzi wacu thomas kamirindi aracari muri ico gisagara ca philadelphia gukurikirana iryo koraniro mwaramutse tomasi
waramutse neza royi wotubwira mu ncamake ibyo ahejeje kuvuga uwo mukenyezi
amaze nk'iminota itagera kuri itanu gusa arangije ijambo rye ubu ngubu umuryango we wamusanze hejuru hariya avugira ijambo umugabo we babanje barahoberana cyane ubu ari kumwe rero n'umugabo we n'umukobwa we n'umukwe we n'uzamubera visi perezida n'umugore we iryo jambo rero yagombaga kwemera koko ku mugaragaro ko ye nyine ko azaba kandida w'ishyaka kuko nicyo cyari ikintu cya mbere ariko nanone akavuga ibitekerezo bye imigambi ye akanimenyekanisha yabanje kwamagana donald trump bazahangana mu matora yo mu kwa cumi na kumwe avuga ko ari umuntu ushaka guca abantu ibice umuntu ushaka kubaka inkuta hagati y'ibihugu asobanura ko batazubaka inkuta ahubwo bazubaka ubukungu bukomeye bazafatanya n'ibindi bihugu ku rugamba rwo guhashya iterabwoba yamwikomye cyane avuga ko mu byamwongereye ubukungu cyane harimo umuco wo kwambura abakozi be Hillary Clinton yavuze mu magambo make uwo ari we n'imirimo yakoze irimo kuba senateri na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabaye kandi first lady ni ukuvuga umufasha wa perezida icyo gihe nyine perezida Bill Clinton imyaka umunani Hillary Clinton yasobanuye ko iwabo bamwigishije isomo ryamubereye inkoni ikomeye ya buri munsi isomo ngo nta muntu wenyine wigira mu buzima bwe yahuye kandi n'abandi bantu benshi bamubereye icyitegererezo byamuhaye imbaraga zo guhora aharanira impinduka nziza Hillary Clinton yibukije ko ishyaka ryabo ryanditse amateka kuko ribaye ishyaka rya mbere rikomeye ryemereye umugore kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu aha bamuhaye amashyi menshi cyane abari bateraniye hano muri iki cyumba kinini cyane yasezeranije abaturage ko azakora uko ashoboye kose kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza by'umwihariko mu rwego rw'ubukungu ati yego amerika ni igihugu cy'igihangange ku isi nicyo cya mbere ariko hari abaturage bitageraho neza uko bikwiye ku buryo usanga ndetse harimo n'ababifitiye umujinya ati dushobora gukora uko dushoboye tukabikosora mu yindi migambi ye yavuze ko yemera iby'amahanga iby'abahanga bavuga ko ku bibazo by'imihindukire y'ibihe ati rero tuzakora uko dushoboye kose dufatanye n'isi yose tubihindure kandi bizabyara imirimo yemeye kuzanoza amategeko agenga abimukira azaharanira uburenganzira bw'abagore n'abana ariko ngo ikintu azihutira kurusha ibindi naramuka atowe birumvikana ni ugushyigikira ni ugushyikiriza inteko ishinga amategeko umushinga wo kuzamura imishahara ku buryo butarabaho muri iyi myaka mirongo itandatu ishize urakoze urakoze urakoze tomasi turagushimiye cyane yego ndabashimiye nanjye
turabandanya amakuru yacu n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha ko rihagaritse imfashanyo ryahora riha abanyagihugu bo muri leta ya borno muri nigeria ku mvu z'umutekano ni nyuma y'aho ikamyo za unicef zitwaye imfashanyo zigwiriye mu mutego w'abantu bataramenyekana ibyo byabaye ejo ku munsi wa kane igisata cyawe nicita ku bibondo unicef kimenyesha ko umukozi umukozi wacyo hamwe n'uwundi mukozi afitaniye kontra nabo bakomeretse muri icyo gitero bakaba bariko baravurirwa mu bitaro byo muri ako karere ibyo bibaye inyuma y'aho ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe rigabishirije muri indwi ko abantu barenga ibihumbi amajana atanu muri iyo leta ya borno bakeneye imfashanyo yihutirwa bamenyesheje kandi ko abantu bashika ibihumbi cumi na bitanu bo mu gace kahitwa banki bamaze umwaka urenga bihishije batinya abarwanyi b'umugwi wa boko haramu ayo mezi yose bamaze batagira ibifungurwa byatumye amagara yabo asinzikara cyane kandi na cyane cyane abana bato bakaba babangamiwe no kubura ibifungurwa abasirikare batanu ba leta zunze ubumwe za amerika barakomerekeye muri afghanistan mu gihe bari mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba bafatikanije n'inteko za afghanistan ku maganekerezo ya mirongo ibiri na kane na mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kw'indwi umusirikare wa amerika john mick nicholson arongoye inteko za amerika muri afghanistan yamenyesheje ejo ku munsi wa kane ko abo basirikare bakomerekeye mu ntara ya nanghare iri mu bumanuko bwa afghanistan bariko barakizura ako karere amesha ko bariko barafasha abasirikare ba afghanistan kwigarurira ako karere bahitanwa n'igisasu cyatezwe n'umuhari wa leta ya kisilamu nicolson amenyesha kandi ko abarwanyi ba leta ya kisilamu bariko bahungira mu misozi yo muri iyo ntara ya nangarhar kandi ko bageze ku mushiro mu gihe baharurwa ku bihumbi bitatu mu kwezi baharurwa ku bihumbi bitatu mu kwezi kwa mbere ubu naho bakaba basigaye badashika igihumbi n'amajana atanu papa francisco umwungeri wa ekereziya katolika asaba igihugu ca polonye kwakira impunzi ziza zikigana zihunga intambara n'ubuzima bugoye mu bihugu byabo yabishikirije ejo ku munsi wa kane mu rugendo rwa mbere arimwo mu gisagara cya karakove muri icyo gihugu cya polonye aho yagiye kwitaba ibikorwa byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka wamuhimbazwa na ekereziya katolika buri mwaka muri urwo rugendo yatanguye ku munsi wa gatatu azorura azorumaramwo iminsi itanu murambabarira papa francisco aramaze kubonana n'abategetsi b'igihugu cya polonye abarongoye amashengero hamwe n'abamenyeshamakuru ategekanya kandi kugendera ahahoze hari ikambi yakoranyijwemwo abanazi polonye kivugwa ko kirimwo abayoboke b'idini rya katolika baharurwa kuri mirongo icyenda ku ijana ariko bose ngo ntibabigendera urugendo rw'iyo ruzorangira ku munsi w'imana ahategekanya guhimbaza n'inkuka y'imisa muri icyo gisagara imbere y'uko atahuka muri turukiya naho imigenderanire hagati ya turukiya na amerika isa n'icumbagira kuva aho abategetsi ba turukiya batanguriye uruhiga rw'abagirizwa gushaka gusenyura ubutegetsi amerika yafatiwe hagati mu yabira mu gihe ubutegetsi bwa turukiya buriko bukoresha igikenye kandi mu rundi ruhande ikavuga ko ishigikiye ubwo butegetsi nyene ivuga ko bwaciye muri demokarasi kandi barwanije barwanije abagamije gutembagaza ubutegetsi amerika ibicishije ku muvugizi wa departema ya leta ya amerika john kirby arabeshyuza amakuru y'ibihuha ashirizwa n'abategetsi ba turukiya ko amerika iri inyuma y'ibyo bitero
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho abantu mirongo ine n'icyenda bafatanywe ibigwanisho mu ijoro ry'umunsi wa gatatu rishyira umunsi wa kane mu ntara ya rumonge abo bantu bavuka mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza yatanguye fidelite ishatse niyo nkuru adushikiriza abantu bafashwe hasigaye ibirometero cumi na bitanu kugira bashike mu gisagara ca rumonge amakuru dukura amajejwe intwaro mu ntara ya rumonge amenyesha igihe bafatwa bari bageze muri zone ya kizuka muri komine ya rumonge ahitwa mu kagongo igice saa sitatu z'ijoro abo bantu bafatiwe kw'ibarabara rya bujumbura rumonge nko kuri metero mirongo itanu n'indwi uva mu gisagara ca bujumbura bari mu miduga itatu yo mu bwoko bwa iyasi isanzwe yunguruza abantu n'ibintu ikorera mu ntara ya rumonge aya makuru yemezwa na buramatari wa ntara ya rumonge juvenal bigirimana ku bwo yarongoye intara ya rumonge abo bantu bari bafise ibigwanisho bari banyegeje hakoreshejwe amaye amayeri nabo bari bazanye ibintu bari babitekeye nka burya batekera impunzu twe twita ibishweka kugira ngo bajya baja kubidandaza biboneka yuko ari impunzu bavuye kurangura mugabo baragerageje turamenya yuko izo mpunzu byari biteye amakenga duca dusanga rero harimo ivyo bigwanisho vyose mu bigwanisho vyafashwe nk'uko rumatari ntaya rumonge yabwiye amenyesha amakuru harimo inkozi zine zo mu bwoko bwa kashinikove amasasu yari mu gasaho arenga igihumbi n'amajana atanu amagerenade indwi hamwe n'amasharije cumi n'abiri yuzuye amasasu harafashwe kandi imyambaro y'igipolisi n'igisoda mu bigize harimwo imyambaro cumi n'umwe y'ibirato by'igisirikare amakoti arinda imvura y'igipolisi indwi imisubi cumi n'ibiri y'igisoda hamwe n'imyambaro mirongo n'icenda y'igisoda ibyo bita tenidokomba abo bantu mirongo ine n'icenda baraye bafashwe mu ntara ya rumonge twebwe ntabo twabonye mu gitondo co kuri uyu wa kane bari bamanukanywe mu gisagara ca bujumbura ku mvu z'amatohoza naho biruko juvenali bigira imana rongo intara ya rumonge yatanze umwidondoro wabo kubwo amakuru yatanze mirongo inabiri muri bo bavuka mu ntara buri komine mugamba ihanuriwe na komine ya burambi mu ntara rumonge ayo makomine yompi mu minsi iheze yaravuzwemwo cane umutekano muke muri abo bafashwe harimwo kandi abantu cumi na babiri bavuka mu ntara ya kayanza abasigaye usanga ari nk'umwe canke babiri bavuka mu ntara za Makamba, Rumonge, Bujumbura na Bujumbura Meri hamwe na Muramvya na Mwaro. Nta kindi twamenyesheje ku bijanye n'ukugene abo bantu bafashwe aho bari bavuye canke aho bari bagiye. Uramutari ntara Rumonge, Juvenal Bigirimana avuga yuko incu z'ivyo bibazo zikiri mu matohoza ntitwovuga ngo babikoze uku ngo duhave tubivugira ngaha ngo byagenze uku mugabo ikizwi ni uko abanyagihugu aribo babaye aba mbere barajya amakomite y'umutekano kugira ngo ivyo bintu bimenyekane tubamenyere kubona iyo abantu kenshi bafashwe aho bisanga bavuga iyo bavuye niyo bagana mbega abo bavuze ko bavuye bavuze ko bagana ibyo reka tubirindirize amatohoza mugabo ikizwi cyo ni uko baje bava i bujumbura hama tubafatira mu rumonge urumva bari baje mu bumanuko bw'igihugu ico coco nico kizwi mu gihe abo bantu bamanukanywe i bujumbura twarondeye umuvugizi w'igipolisi biyengurikiye bwiye aduha umuco ku bijanye n'abo bantu bafashwe ariko nawe nyene nta kindi yatubwiye kuko yavuze ko ikiri mu matohoza i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda naho leta y'icyo gihugu yanse icyifuzo cya bamwe cyo gukwiragiza udukingirizo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye mu mugambi wo kwikingira inda zidategekanijwe hamwe n'indwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina zirimwo n'ikiza cya sida impari zirabandanya kwiyongera kuri iyo ngingo ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa muri izi mpapuro urubyiruko narwo ruhagaze ku murongo w'ubutegetsi kw'iki kibazo gihangayikishije ku ruhande rushyigikiye aratanga ingingo n'impamvu impamvu udukingirizo dukwiye kujya mu mashuri twabonye ko mu mashuri harimo urubyiruko nk'uko insanganyamatsiko yacu yabitubwiraga kandi usanga mu rubyiruko higanjemo abantu bagize muri ya myaka yo kuba imibiri yabo yashaka gukora imibonano mpuzabitsina tukaba tubona ko ari ngombwa ko utwo dukingirizo tujyamo kugira ngo babashe kuba bakwirinda mu gihe batabashije kwifata indi ngingo ya kabiri ibitera ni uko dusanga habaho itwarwa ry'inda rya hato na hato cyane cyane ku rubyiruko nk'abakobwa bigatuma batagera ku cyo baba bariyemeje baza mu ishuri ugasanga bacikirije amashuri ndetse ikindi gituma twemeza ko tugomba kuza mu mashuri ni ukugira ngo ba barezi babarera mu bigo by'amashuri babigishe buryo ki dukoreshwa no mu gihe bazaba bamaze kuba abagabo n'abagore batangira kuringaniza urubyaro bamenye uko dukoreshwa kuko babisobanuriwe kera mu mashuri ndatekereza hatari ugukurura ubusambanyi kuko n'ubundi ubu ngubu bataradushyira mu mashuri ariyo mpamvu dushishikariza leta ko idushyiramo bwa busambanyi burakorwa rwa tutarazi uruhande rutemeranya n'iyi nsanganyamatsiko rwakunze no kuganzwa cyane rurafatiye ingingo yo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri abanza n'ayisumbuye nk'amahano baravuga ko akenshi muri iki kigero hakunze kugaragaramo abana baba batarageza imyaka y'ubukure batazi kwifatira umwanzuro bagahagarara ku kwifata no kwigisha kuruta gushyira udukingirizo mu mashuri kandi ko kudushyiramo bishobora kwangiza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda hanze y'izi mpaka ijwi ry'amerika yashatse kumenya icyo ababyeyi batekereza kuri iyi ngingo yo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri hagamijwe kurinda inda zitateganijwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uyu ushinzwe umutekano ku kigo cy'amashuri hano mu mujyi wa kigali yatsembeye ijwi rya amerika ko atari mu murongo w'abaha ikaze udukingirizo mu mashuri abanza n'ayisumbuye rero ni ukuvuga ngo nimba nkora mu banyeshuri karagiteri zabo zose ndasize ntabwo numva naha rwose urwaho abantu bashobora kuzana puridasi mu mashuri kuko nituzana puridasi mu mashuri bivuga ngo mana tubahaye uburenganzira nimugende musambane nyamara mu gihe tutajyanyemo puridasi hamwe ushobora no kubasanga bagiye kwega amahano wenda bagiye gukora ibi- ayo mahano ukanakabukira ukanatesha ariko nushyiramo puridasi ntabwo uzaba ugitesheje bazahita bakubwira urubyiruko rw'iki gihe bahita bakubwira ngo ibisimwe mwabizanye abagize impaka zose barahuriza ku kuba ikibazo cyo cyo gihari bidashidikanywaho bamwe mu babyeyi bagashimangira ko nyirabayazana wa byose ari ukudohoka k'uburere kwa bamwe muri bagenzi babo habayeho rero n'umuco wo kudahana abana niyo mpamvu ibyo byose byororotse byabaye birebire nta mwana ugihana uramuhana umwana ubwawe akakubwira ati njye ndihamagarira polisi ngira ngo hagarutse umuco wa kera w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagahana umwana umwana arahanwa guhana umwana si icyaha ngira ngo ibyo ari byo byose hari icyo byatanga hari bamwe mu barezi batemera kwerura kandi bashyigikiye ingingo yo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri abanza n'ayisumbuye abafite ibitekerezo bihabanye n'ibyabo bakavuga ko icyangombwa ari ugushyira ingufu mu kwigisha n'umwarimu mu mashuri abanza ngewe ubwo numva habaho ababyeyi kwegera abana cyane noneho n'abarezi tukegera abana cyane tukigisha ibyo bintu kuruta uko twafavoriza agakingirizo umuntu yavuga ngo ahubwo kuki mutabikora turabikora ariko ku mashuri gusa ntibihagije habaho kwigisha ariko hakabaho no kuvuga ngo uwo byananiye kagakingirizo haricyo kaba kamutwaye wambwira gute ngo umwana wo muri pirimeri anananirana ntabwo bishoboka uwo nyine ni nka wa wundi ushobora kukunanira nk'uko umwana ashobora kuva mu rugo akagenda akiba kandi ataburaye izi mpaka zirazamuka mu rubyiruko nyuma y'aho mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka minisiteri y'uburezi kimwe n'abahagarariye amadini mu rwanda bagira uruhare rutaziguye mu guteza imbere uburezi bamaganiye kuri iki cyifuzo cyo gukwirakwiza udukingirizo mu mashuri yisumbuye magingo aya ikibazo kirakomeza kuvuga ko kiriho ariko nta mibare ya vuba igaragaza uburemere bwacyo haba ku bare n'abangavu batwara inda zitateganijwe n'abandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo icyorezo cya sida akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
kuva ku itariki ya makumyabiri na gatanu kugera ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abademokarate rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha radiyo yanyu ijwi rya amerika izaba ihababereye
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hillary clinton eh, yararengeye ibibazo bitari bike mu buzima bwiwe n'ibyerekeye politike mu kuba yabaye umupfasoni wa mbere mu mateka ya amerika agenywe n'umugambwe ukomeye kuwuserukira mu matora ya mukuru w'igihugu ibindi kuri hillary clinton turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu diane nininahazwe haraheze imyaka umunani umufasoni hillary clinton ahakije gutsindira ikibanza c'umukuru w'igihugu yamuka mu mugambwe w'abademokarate ico gihe clinton yatahukanye amajwi agera ku miliyoni cumi n'umunani ariko akugwamo na barack obama yari mu mabanga yo gukenguza amateka mu ijambo yashikirije muri ico gihe senateri clinton yaribukije ico yise intambamyi zikomeye yahuye nazo nk'umupfasoni ariko muri make yiruhutsa yiyemeza kutazohesha agira ati naho tutashitse aho twashaka gushika ivyadukomereye muri kahise bisa nk'ibirangiye mwakoze cane amajwi agera ku miliyoni cumi n'umunani ni menshi umuco uratamanzuye ivyizere ni vyinshi nta nkeka ko ejo ari heza cane wa wundi ati iryavuzwe riratashe ubu noneho madamu clinton yagenye guserukira abademokarate igisigaye akaba ari ukumenya niba azokwegukira intebe y'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika akaramuka atahukanye iyo ntsinzi naho mu kwezi kwa cumi na rimwe umufasha wa perezida bill clinton yigeze kuramutswa amerika azoba yiswe madamu perezidante inyuma y'aho yagiye arazezeshwa amabanga atandukanye muri amerika harimo ubukenguza amateka no kuba umunyamabanga mukuru wa leta ya amerika amatohoza yakozwe yerekana ko umufasoni clinton afise abatari bake bamushigikiye n'abandi batamwerekwa ayo matohoza arerekana kandi ko ari mu bantu bakomeye cyane bamamaye ku isi abagize amahirwe yo kumumenya no kugendana nawe bemeza ko ari umupfasoni w'injunja yamara ariko atwenza abantu mu bwitonzi ntangere yamara ubuzima bwiwe ngo ntibworoshe ko uwo ari we wese ahuta abumenya kuko yisanzura rwose bari kumwe n'abo bamenyeranye hari urundi ruhande rw'abandi batemera madamu clinton bamuhura ko yoba afata minenegwe amabanga jejwe abo batanga akarorero ka hafi k'aho yakoresheje aderesi yiwe ya email mu kurungwika ubutumwa bw'akazi hari mu kiringo ca mbere ca leta iramutswa obama ariko vy'ukuri hillary clinton ninde madamu clinton yavukiye muri karitiye iba yabaye cane y'umuji wa chicago mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'indwi mu gitabo mama we doroti yiyandikiye kivuga ubuzima bwiwe mu bihumbi bibiri na gatatu yarerekanye ko ubuto bw'umukobwa wiwe clinton bwari bwuzuye umunezero se yari mu mugambwe w'abarepublikani kandi akabihagarara ko cane nyina nawe yari ashigikiye ivyiyumviro vy'amademokrate mbere ngo nivyo vyoba vyaciriye inzira ya politiki hillary yamara nyina wa hillary clinton we ntiyorohewe mu buzima nk'uko vyatangajwe n'umukobwa wiwe mu majambo yagiye arashikiriza ariko ariyamamaza doroti yatawe n'abavyeyi biwe afise imyaka umunani aho bamurungika kubana na sekuru na inakuru batamushaka bari baba mu gisagara ca los angeles kimwe gusa abantu atacu bapfana bamubayeko cane bamuha amahirwe yo kubaho nk'abandi bana umwe mu bigisha bamwigisha yarazara anamugemurira imfungugwa kugira amuremeshe akanatezura amubwira ati doroti we uyu munsi nazanye imfungugwa nyinshi cyo kimwe n'iyindi miyabaga hillary clinton yakuze ari mu mugambi w'abarepublikani yitayeho cyane kuri politiki y'igihugu ciwe yize ku ishuri ryitwa wellesley college aho ndetse yavuze amajambo akomeye igihe hatanguzwa kuri iryo shure igisata c'abakobwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda avuye kuri iyo college yabandanirije ku ishuri ry'amategeko ryitiriwe yale aho yahavuye ndetse ahindura ivyiyumviro vya politiki ava mu barepublikani aja mu bademokarate ni kuri iryo shure neza na neza mu bubiko bw'ibitabo bibliotheke mu gifaransa yahuriyeho n'uwahavuye abo umufasha wiwe bill clinton hillary clinton na bill clinton bahavuye bashinga ugwabo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu babona kwimukira muri leta ya arkansas bill aturukamwo kandi yahavuye anayobora hillary na bill clinton bafitaniye umwana umwe yitwa chelsea yavukiye muri ico gisagara se yari arongoye hagati aho ni muri iyo leta umunyamakuru mu vya politike ron fournier yamenyaniye ubwa mbere n'umuryango wa clinton yahavuye abene inshuti zikomeye kugera clinton abaye perezida wa amerika bimwe mu vyo uwo munyamakuru yemeza ni uko hillary asumba ubwenge n'ubukerebutsi bill mu majambo atomoye umunyamakuru ron yivugiye ati nduguruye twamugina ari nka hamwe noramuka mfise gutora umwe mu bo dusangira agacupa hagati ya bill na hillary nuhitamo hillary hillary aratera inkuru agatwenza ntiworaba ndugaye twamugina bob wine yahoze avugira leta ya amerika ku ntwaro ya bill ku ruhande rwiwe avuga ko hillary ari ibitumwa ko igihe cose habaye ingorane kandi igitangaje ari uko yama afitiye inyishu ibibazo aba atuwe ku bwa bob ngo uyu mufasoni asumvya ubukerebutsi n'ubwenge umushingantahe wiwe bill nk'uko abisumvya na perezida obama co bikoze umushingantahe bob aragwa akagaruka yibutsa ko barack obama na bill clinton bafise impano yo kuvuga bakajijura mu majambo akomeye ariko hillary atagira umushingantahe bill clinton yabaye perezida mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri igihe yari muri ayo mabanga hakomeje kuvuga ko yoba yarenze ibigo n'uwitwa monica lawinski ariko inama nkenguzamateka iramweza mu kubibeshuza naho biri uko nticabujije ko hillary agwana n'ubuzima akicira inzira yiwe ya politiki adafatiye kuri kahise k'umugabo mu bihumbi bibiri yatowe nk'umusenateri wo muri leta ya new york mu bihumbi bibiri na gatandatu baramwongera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani naho perezida obama amugena nk'umunyamabanga mukuru wa leta arongoye hillary clinton muri rusange amaze kugendera ibihugu ijana na cumi na bibiri aho hose yagenda araca akaba yagiye yibutsa ko amateka y'abapfasoni ategerezwa gukingirwa bikomeye perezida obama na madamu wiwe michelle obama bakaba bashigikiye cane gose uyu mupfasoni muri iyi ndwi ndetse michelle obama yaribukije mu ikoraniro rikomeye ry'abademokarate ubutwari bwa hillary aha mu maji yiwe yagize ati what i admire most about hillary icyo rero nkundira hillary ni uko atateshejwe ngo ate yamye azi icyo ashaka ntiyamye ashima na rimwe inzira yoroshe And Hillary Clinton has never quit on anything in her life.
bimwe mu byo hillary clinton ariko ahiganwa na donald trump akeneye gusumba ni ukugira intege kuko ibihe vya politiki arimwo birakomeye cane amatohoza akerekana ko abanyepolitiki babiri begeranye cane mu bitigiri vy'abashobora kuzobatora yamara abasubiza neza amaso inyuma muri kahise ka madamu hillary clinton bemeza ko uwo mupfasoni azorugwana ko ashoboye kugera umunsi amatora azobasamburira be na trump ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'indwi ni isabukuru rigira mirongo itandatu na gatanu aho ishyirahamwe mpuzamakungu onu rihimbaza ishyirwa mu ngiro ry'icyemezo kijyanye no gusaba ubuhungiro icyo cyemezo cyiswe icyemezo cyo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu na rimwe ni icyemezo mpuzamakungu gisigura neza impunzi icyo ari cyo kikerekana uburenganzira bw'uwo wese ahawe ubuhungiro icyemezo cyerekeye ubuhungiro nicyo cyabaye icya mbere mpuzamakungu ku bijyanye n'ubuzima bw'impunzi uhereye ku itegeko rivuga ko igihugu cyakiriye impunzi gitegerezwa kuzikingira icyo cyemezo kivuga kandi ko impunzi zifise uburenganzira harimwo gusengera mu idini zisanzwe zirimwo kuronswa impapuro z'ingendo no kwemererwa kugira uruja n'uruza ibwirizwa shingiro rya onu rijanye n'impunzi rivuga ko impunzi zigengwa n'amategeko y'igihugu cyazakiriye ikindi gikomeye ni uko icyo cyemezo gisigura neza ko impunzi idashobora gusubizwa inyuma mu gihugu yaje iturukamwo igihe itavyipfuza igitabo kivuga ku byerekeye impunzi cyanditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine na gatanu igihe abantu bashika ku miliyoni mirongo ine bahungira mu bihugu vya buraya bahunze ingwano y'isi yose ya kabiri muri iyi myaka turimwo hari ibindi bibazo bikomeye bituma abantu bahunga ibibazo bititaweho kuva icyemezo cerekeye impunzi gifashwe ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi hcr rivuga ko abashika ku miliyoni mirongo ibiri ku isi ari impunzi ni naco gituma kuri iri sabukuru rigira mirongo itandatu na gatanu rihimbaza ishigwa mu ngiro rya kimwe mu vyemezo bikomeye vy'ubuntu duhurirako ntitwibagire kahise kacu kandi twirinde kugasubiramwo twugurure imitima yacu impunzi aho ziri hose gushika igihe zisubiye iwabo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara mbona mugenzi wacu Aloysi Bigirimana agarutse muri studio kugira abibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru yabashikirije Aloysi
urakoze fidele amakuru twabashikirije muri amerika hillary clinton ahejeje kwemera ku mugaragaro mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokarate riko ribera mu gisagara ca philadelphia ko agiye guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri nigeria naho ishyirahamwe mpuzamakungoni rimenyesha ko rihagaritse imfashanyo ryahora riha abanyagihugu bo muri leta ya borno muri ico gihugu ca nigeria ku mvo z'umutekano ni nyuma yaho ikamyo za unicef zitwaye imfashanyo zigwiriye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho batamenyekanye ejo ku munsi wa kane abasirikare batanu nabo ba leta z'ubumwe za amerika barakomerekeye muri afghanistan ni mu gihe bari mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba bafatanije n'inteko za afghanistan ku magenekerezo ya mirongo ibiri na kane na mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kw'indwi papa francisco umwungere wa ekereziya katolika asaba igihugu cya polonye kwakira impunzi ziza zikigana zihunga intambara n'ubuzima bugoye yabishikirije ejo ku munsi wa kane mu rugendo rwa mbere arimwo mu gisagara cya karakove ni muri icyo gihugu cya polonye aho yagiye kwitaba ibikorwa byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka wamuhimbazwa na ekereziya katolika
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika byo kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.